iri ni ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema amakuru yacu turayahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe mu rwanda abatuye umujyi wa kigali bakomeje kwegerwa bapimwa covid cumi n'icyenda abatuye mu tundi turere tutari muri guma mu rugo barasaba leta ko nabo bakwegerezwa ababapima bakamenya uko bahagaze ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc cyongeye gupima covid cumi n'icyenda mu buryo bwa rusange muri kigali abaturage basangwa mu tugari twabo ni igikorwa cyatangiye kuri uyu wa gatanu kikaza kurangira kuri uyu wa gatandatu nubwo biruko ariko abaturage batuye mu duce tutashyizwe muri guma mu rugo nabo basaba abashinzwe ubuvuzi mu rwanda kubegereza ibikoresho ndetse n'abaganga babapima covid cumi n'icyenda babasanze mu tugari twabo kuko aho basabwa kujya kwipimishiriza bibasaba gukora ingendo ndende aba ni bamwe bavuganye n'ijwi rya amerika batuye umurenge wa ririma mu karere ka bugesera ni mu ntara y'iburasirazuba hari igihe urwara inkorora ibicurane cyangwa na manjine ukagira ngo urwaye covid kandi atari urwara uburwayi busanzwe ukabona nk'urugo rwose rurwaye indwara imwe ukaba watekereza uti si ubu ngubu nta korona yaba irimo kubera kutabasha kwipimisha umuntu ahera mu gihirahiro nyine cyo mu rugo ariko nyine ukumva hari aho wakipimisha wakipimisha nk'abaturage batuye muri kano gace twakifuza ko byaza hafi yacu noneho rero izo serivisi tukaba tuzikorerwa hafi kwipimisha gusa ejo hari mesaje twari twabonye itubwira ko ibipimo bisa naho biri kugenderwa bikeya ko ngo umuntu ushobora kuba yikeka ko ashobora kuba afite ibimenyetso bya covid ashobora kwishyira mu kato akajya mu cyumba cye noneho mu gihe yumva ko arushaho kugenda aremba noneho akabona kujya kwa muganga kubera nyine numvise ko bifata bifata umuntu akagira umuriro agakorora no guhumeka nabi muri ibyo bimenyetso nkaba nyine narafashwe n'izo giripe dukeneye nyine abaganga baza kudufasha gupima iyo kovide abafite amavuriro yegereye abaturage azwi nka poste de sante wavuganye n'ijwi rya amerika yumvikana asaba leta y'u rwanda kubaha uburyo bapima indwara zose kuko bakira abarwayi benshi uwera mariceline ayobora poste de sante ya kabeza mu murenge wa ririma mu karere ka bugesera gusa twakiriye abarwayi benshi ariko bafite inkorora nyinshi imiriro ibicurane ku buryo natekerezaga ko ari na covid nkajya mpamagara ngo batuzanire n'ibipimo wenda tujye dupima no kuri poste de sante bikanga ngo kubera ko ibipimo ari bikeya bakatubwira bati tujye tubohereza ku kigo nderabuzima kuko kumubwira ngo ngo hita uva hano giririma kwipimisha ahita yumva ari kure avuga ati mvuye hano kwivuza ndongere ntege ngi iririma ariko twabaye tubifite twakabaye tumupimye ahubwo wenda tugatanga raporo tuti uyu munsi twabonye abarwayi aba nawe uyu muforomo asaba inzego zishinzwe ubuzima mu rwanda ko byabafasha bahawe ibikoresho bipima covid cumi n'icyenda mu gihe muri iki gihe indwara irushaho kwiyongera umunsi ku munsi icyifuzo ngiye mfite muri iki gihe cya covid kubera ko abarwayi benshi batugana nifuza ko mu maposite de sante bashyiramo ibikoresho byo gupima covid bakaduhugura hanyuma umuntu tubonye ashobora kuba ayifite tukamupima santire de sante iri kure cyane nko kuva hano kuri moto ujyayo ni amafaranga igihumbi ikindi cyifuzo mfite ni uko mu nkunga zigenda ziboneka twahabwa inkunga nk'udupfukamunwa nko kubona amazi yo gukarabya abarwayi buri munsi ni ibintu byiyongeye kugira isabune yo gukaraba buri munsi kugura udupfukamunwa kwambara ga kenshi usibye ibikorwa byihariye byo gupima covid cumi n'icyenda bijya bikorwa na minisiteri y'ubuzima abaturage babasanze ku misozi yabo ubundi iyi minisiteri itangaza ko umuntu ufite ibimenyetso akaba yakeka ko afite covid cumi n'icyenda ajya ku kigo nderabuzima kimwegereye akaba yabasha kwipimisha ibyo usanga bamwe bagaragaza ko hababera kure kugeza ubu mu rwanda abantu bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana cyenda mirongo itanu na batandatu magana inani mirongo itandatu nibo bamaze gupimwa covid cumi n'icyenda kuva yakwaduka mu rwanda muri aba hagaragayemo abagera ku bihumbi mirongo itandatu na bibiri magana atatu makumyabiri n'umunani bayisanganywe barimo abagera ku bihumbi mirongo ine na bine magana arindwi mirongo itatu n'icyenda bamaze gukira n'ibihumbi cumi na bitandatu magana inani mirongo irindwi n'umwe bakirwaye mu gihe abagera kuri magana arindwi na cumi n'umunani bamaze guhitanwa n'iki cyorezo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali umunyarwanda Moise mugisha kuri uyu wa gatandatu ntiyashoboye gusoza isiganwa ry'amagare ry'ibirometero magana abiri na mirongo itatu na bine mu mikino olympique ya tokyo kubera impanuka ni irushanwa ryegukanywe n'umunya equateur richard carapaz akurikirwa na tadek pogakar wo muri slovenia uherutse no gutsinda tour de france ku mwanya wa gatatu hari umubirigi Wout van Aert uyu akaba ari nawe watsinze umudari wa zahabu mu mikino iheruka ya olympique y'iriyo muri brazil iri siganwa ry'amagare ryatangiriye mu busitani bwa musashinonomori risoreza ifugi mu nkengero z'umujyi wa tokyo ryatangiye ririmo abasiganwa ijana na makumyabiri n'umunani baturuka mu bihugu mirongo itanu na birindwi haje kurangiza abakinnyi mirongo inani na batanu gusa umukinnyi Moise mugisha ari mu bakinnyi mirongo ine n'umwe batashoboye kurangiza iri rushanwa ku murongo wa telefoni kuva ifugi mu gihugu cy'ubuyapani ndi kumwe na Moise mugisha Moise tangira utubwira uko wavuye muri iri rushanwa icyaje kuba kugira ntangize iryo siganwa naje kugaruka inyuma ku modoka njya kureba amazi mu gihe ncometse imodoka y'abakomiseri niba hari ikintu yikanze sinamenya nagiye kwambona yafunze imodoka niyo yibagije yuko nyicometse inyuma ntegereje imodoka yanjye impa depanaje y'amazi akimara kuyifunga nahise nyigonga kandi babizi igare riba ryirukanka cyane hari icyuma yari ifite inyuma ku modoka cyahise kimbaga ku mutwe cyageze n'aho mpita njya mu bitaro barahadoda niyo mpamvu nahise mba mu isiganwa gutyo gusa nari ngifite imbaraga twari tugize ibirometero ijana na mirongo ine habura ibirometero ndumva bitarenze mirongo cyenda kugira ngo isiganwa rirangire bivuze ko wari umaze gukora ibirometero byinshi cyane byagaragaraga ko wari hafi na bimwe mu bihangange ku isi kugeza ugeze kuri ibyo birometero hafi ijana na mirongo ine wabonaga ibintu bigenda gute wabonaga amahirwe ufite angana ate muri njye nari nifitemo icyizere ko namaze kugera muri ibyo birometero ntangira gukora izindi mibare nkavuga ati abakomeye bose ndi gutangira kubona uko bahagaze ndabarantwara mpaka kugera mu birometero bya nyuma ningera nkimeze neza ngifite imbaraga nabasha kuba nagerageza kugenda ngo njye gutsinda ndebe ko binshobokera bitanshobokera nanone nkagenda nkajya gushaka umwanya mwiza mwiza nanone ushimishije gerageza utubwire mu bijyanye na tekinike zo gusiganwa hari bamwe nabonaga bahaye intera kiriya kivunge wowe wari urimo nibaza ko ari abantu hafi barindwi batangiye basiga abandi cyane hanyuma kiriya kivunge nacyo nyuma irushanwa riri hafi kurangira ubona ko nacyo gihagurutse gishizemo umuvuduko ibyo bivuze iki bariya baba bari imbere basize igikundi cy'abantu benshi nabo bagiye gushaka amanota yo mu muhanda hari abasipurinteri ndetse n'abazamutsi kamwe mukabona yuko niyo umukino ujya kurangira bahita babafata ubwo rero amatekinike abamo barabareka bakagenda bajya gushaka ayo manota igihe cya kurusi iyo kirimbanije kiri hafi kurangira niyo mpamvu ubonera peloto ihita ikoresha imbaraga cyane zishoboka zose bagahita bafata ba bandi bagiye gushaka amanota kuko bakoze ireri gatoya basanga ba bandi bagiye gushaka amanota n'ubundi bagonze umurongo hanyuma moyize nk'uko nari mbivuze mu kanya nakubonaga utwara igare uri kumwe n'ibihangange birimo umunyaslovenia tadek pogakal uherutse gutsinda tour de france ibihanganye wood van elt watsinze umudari wa zahabu mu mikino olympique y'iriyo muri brezil kuba wari kumwe n'abo bakinnyi hafi na hafi kuri wowe nk'umukinnyi ukigerageza kubigira iby'umwuga wumvaga bimeze gute numvaga ari ibintu bikomeye kandi ari n'iby'agaciro kumva ko ndi gukinana n'umukinnyi uvuye gutwara tour de france ndetse n'abandi bose bari kumwe kumva ko ari egisperiyanse ikomeye kandi nkwiye kubigiraho nanjye nkazagenda mu minsi iri imbere nkagenda kuba nayitoza kugira ngo nanjye ndebe ko mu myaka ibiri itatu iri imbere naba ngeze kuri revo nk'iyabo nkabasha kuba nanjye natwara amasiganwa akomeye agiye atandukanye twavugaga ku bijyanye na tekinike yo gutwara no gusiganwa ikigaragara ni uko iyo urimo gukina uri wenyine cyane cyane ko ari we wenyine wari uhagarariye u rwanda hari ibihugu bimwe na bimwe byari bifitemo abakinnyi batanu n'abandi bari hasi ya batanu ukabona ko bagerageza gufashanya iyo umwe basa nkaho ari we baha amahirwe bamureka agakomeza gutwara abandi bakagerageza kumushakira amazi no kumushakira za barafu ingorane ziri mu gukina uri wenyine nk'izihe muyize umvuze rwaba rw'abakinnyi batanu barimo ha- havamo umwe akabitangira akemera agakora abandi bakamuzanira amazi ariko ngewe kuko ndi umwe urumva umwe agomba kwimenya akamenya uko akwiye guforowinga uwo mukino kugira abashe kuba yawurangiza Ah, mu gusoza moyize mugisha iryo siganwa abantu benshi bavuze ko riri mu masiganwa akomeye cyane cyane cyane ukurikije imisozi mwuriraga ukurikije andi masiganwa wagiye ujyamo wowe waribonye ute ni isiganwa rikomeye cyane mu marushanwa yose nagiyemo ari shampiyona y'isi nayigiyemo iya afurika nayigiyemo afurikani gemu nayigiyemo ariko iri ni irushanwa riri kuri levi ihambaye kuko narebye gutangira kwaryo ndebamo hagati yaryo n'ibirometero bya nyuma bari bagiye kugeramo uburyo rigenda ni irushanwa rigaragara yuko rikomeye nawe reba abakinnyi bose ntuvuye muri Tour de France wese yaje kurikina kandi abizi nta minsi ibiri itatu iciyeho basoje Tour de France ngo bose babe bafata ikiruhuko bose bahise bamanuka bose baza hano Ni isiganwa rikomeye cyane re- bishobora kuba rinarenze Tour de France nubwo ari iry'umunsi umwe moyize mugisha nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi rya amerika kandi tukwifuriza amahirwe mu yandi marushanwa uteganya kuzajyamo urakoze cyane murakoze cyane namwe
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti zacu ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icya mbere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo iyo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
komeza kugubwa neza wowe uteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukagezwaho n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda turabibutsa kandi ko muri iyi minsi ibiganiro tubagezaho ari ibyibanda ku myumvire iri muri sosiyete ndetse no guheza abandi cyangwa se discrimination mu kiganiro cya none rero tugiye kuganira ku myumvire abantu bafite ku kunywa inzoga aho usanga hari abumva ko kunywa inzoga bigaragaza ko umuntu ari umugabo ese iyi myumvire ubundi ishingiye ku ki haba hari abo igiraho ingaruka se hakorwa iki ntimucikwe n'ikiganiro cy'uyu munsi iki kiganiro gihagarariwe na Niyigena Roger Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma naho njye ugiye kukibagezaho nitwa Marie Claire Singizwe tubahaye ikaze
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Ikibazo cyo kunywa inzoga gikomeje kugaragara cyane mu Rwanda ku buryo buteye inkeke, aho usanga n'abana b'imyaka cumi n'ibiri cumi n'itanu basigaye bazinywa ntacyo bikanga. Nyamara amategeko y'u Rwanda ntiyemerera umwana uri munsi y'imyaka cumi n'umunani kujya mu kabari cyangwa kunywa inzoga muri rusange. Raporo ivuga ku bukungu n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage ya Komisiyo y'Ubukungu y'Umuryango w'Abibumbye mu Karere ka Afurika y'Iburasirazuba yo muri bibiri na cumi n'umunani yagaragaje ko u Rwanda rukwiye kurwanya ubwiyongere bwo kunywa inzoga kuko rwari ku mwanya wa kabiri muri aka karere mu kugira abaturage banywa inzoga nyinshi. Ni mu gihe kandi ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC muri bibiri na cumi na gatanu bwagaragaje ko rimwe n'ibice bitandatu ku ijana ku banyarwanda ibihumbi magana abiri bari hagati y'imyaka cumi n'ine na mirongo itandatu n'ine bahuye n'ingaruka zo kunywa inzoga naho karindwi n'ibice bitandatu ku ijana by'abantu bari munsi y'imyaka mirongo itatu n'itanu bakaba barabaswe n'inzoga cyangwa se bakaba barahuye n'ibibazo batewe n'inzoga habyarimana jean bosco utuye mu karere ka gatsibo avuga ko yatangiye kunywa inzoga afite imyaka cumi n'itanu bikaza kumugiraho ingaruka nyinshi harimo gucikiriza amashuri nk'uko akomeza abitubwira kuri mikoro ya mugenzi wacu david hitimana
nitwa habyarimana jean bosco nagiye nkura numva ijambo rivuga ngo iyo umuntu w'umusore atagiye mu kabari ngo abe yakwicara agasangira n'abandi bagabo agacupa ngo mu by'ukuri ngo aba umugabo mbwa nta bwenge ngo ashobora kubona bwo kuba yaziteza imbere kubera ko ngo nta bajyanama bafite akenshi bumva ko abajyanama babonekera mu kabari kuko nibwo muba mwahuje umutima muri gusoma ku gacupa nibwo nyine nanjye naravuze ngo reka mbe nk'abandi bagabo nyoboka iyo nzira nkajya numva ko nimba nakoreye bibiri ngomba kugenda tukanywera igihumbi ngo ngiye gushaka inama kandi mu by'ukuri izo nama ntazo nigeze mbona wabitangiye ufite imyaka ingahe nabitangiye za bibiri na cumi na rimwe ndumva nayo mfite imyaka cumi n'itandatu ahanini nabitewe n'ikigare nk'abasore bagenzi banjye twakoranye urabona nakuze ngewe mu by'ukuri ntari umusinzi kuko mu rugo turi abantu bakunda gusenga cyane ariko najya nko kwiga nkahura n'abandi basore bakambwira ati se wowe kubaho utanywa agacupa ubona ari sawa nimba numva ntacyo bintwaye bagahita bambaza nk'ikibazo cyo mu buzima busanzwe ngese ng'umugore ngo abantu n'umugabo gute nkababwira ati ntabyo niyiziye ndacyari muto bati ibyo biba mu kabari sha nibwo nanjye nayobotse inzira y'akabari ngo ngiye gushakaho inama hari izindi ngaruka byaba byarakugezeho yaba byazingizeho nyinshi cyane kabisa ya ingaruka ya mbere ni ukuba nta terambere rirenze nigeze ngeraho ingaruka ya kabiri navuye mu ishuri mburagihe ntarangije amashuri numvaga nifuza kurangiza kubwo kugira ngo mbe umugabo hakiri kare ni izihe nama wagira urundi rubyiruko
nama nagira urundi rubyiruko ni uko urubyiruko bagenzi banjye bareka inzira y'ibiyobyabwenge icyo ni icya mbere icya kabiri bakirinda ibigare bishobora kubayobya bakabajyana mu tubari bikabajyana kunywa ayo matabi ngo nibwo babona inama inama ziri ahantu hose urubyiruko no mu rugo wakwicara n'umubyeyi akakugira inama kandi ugatera imbere buri muntu wese yakugira inama ugatera imbere bityo rero twiyenze ibyo bigare byo kuba byagushuka bikakwangiriza ubuzima bikagushora mu ngeso mbi ndakeka urubyiruko rw'u rwanda twatera imbere muri rusange tukareka kumva ko kuba umugabo ari uko wagiye mu kabari tukumva ko ahubwo kuba umugabo babiharanira yego
turamushimiye habyarimana jean bosco umaze kudusangiza ubuhamya bwe mwiyumviye ko ubuzima bwe bwari bugeze aharindimuka kubera kugendera ku myumvire y'uko umuntu utanywa inzoga ataba umugabo w'ibitekerezo bizima bitewe n'ibyo yakuraga mu kigare yagenderagamo kuri ubu yaje kubivamo ubu ni umugabo ufite umuryango kandi utekanye ese wowe uduteze amatwi wumva ubundi hakwiye gukorwa iki ngo iyi myumvire ifitwe na bamwe ku kunywa inzoga ihinduke kugira ngo hato n'urubyiruko rubyiruka ubu rutayigenderaho
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
reka noneho dufate akanya twumva indirimbo y'umuhanzi nyarwanda niyo bosco yise mapiya puresha turagaruka mu kanya aka gacumindiramo nirurangiza kandi ntibyoroshye kukavamo iki gikundi nirirwamo kizanyiza cyangwa kinyice biwaniremo kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo ntibemere ibyacaci ngo ntibajya no kwaji ukibibakoza bakwita ipanci bafitanye bifu na soda banga kumbona ndi soba batisha kigotomera utazaba imbwa bafitanye bifu na soda banga kumbona ndi soba batisha kigotomera utazaba imbwa mapiya burisha buriya numbesha ukaba umfatiranye ngo nuko ndi umuhini mushya ibi byanuma
ni ikiganiro ejo
sinyivarane ikoti nsabaniraho kosibancuka ko aribyo bitwika banyibagije gatigisimu
umuhanzi niyo bosco ati aka gaco mpindiramo nirurangiza kandi ntibyoroshye kukavamo kazankiza cyangwa kanyice bihwaniremo reka rero twizere ko wowe uduteze amatwi ugenzura neza agaco uhindiramo kuko ari inshingano za buri wese kurinda ejo hazaza he twibutse ko icyari ikiganiro ejo uri kumva ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro cy'uyu munsi turi kuganira ku myumvire abantu bafite ku kunywa inzoga aho usanga hari abumva ko kuzinywa bigaragaza ko umuntu ari umugabo w'ibitekerezo bizima n'ibindi bimwe mu bigize ingingo ya gatatu ibihugu byihaye ngo bigere ku iterambere rirambye harimo kurwanya no kwirinda ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'ikoreshwa nabi ry'ibisindisha hagamijwe ubuzima bwiza bw'abaturage kuko bigira ingaruka ku buzima n'imibereho myiza byabo ariko se abaturage bo hirya no hino mu gihugu by'umwihariko urubyiruko bitwara bate mu gihe hari abagifite imyumvire y'uko kunywa inzoga bigaragaza ko umuntu ari umugabo reka twumve ibitekerezo by'abaganiriye na mugenzi wacu noel imana ishimwe barimo urubyiruko n'abakuze mu turere twa ngoma na kirehe mu ntara y'Iburasirazuba bw'u rwanda turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro cya none oya ntabwo ari bwo bugabo ahubwo wenda aratinyuka nk'ikimubangamiye akaba yakivuga kubera ko yashyizemo agasa ariko ubundi ntabwo ari ukuvuga ngo ni bwo bugabo utanga inzoga twavuganiye urumva nyine muri inshuti ubaye utazinywa icyo gihe birangirira abakubwira ati twavugana iki niwe kugira ngo dukomezanye urasoma wowe nkanjye udasomye aho reka da ubwo iyo utayinyweye muhita murangiriza barakubwira ati wowe kugira ngo ube nkatwanza usomeho nawe w'umugabo ubwo iyo udasomye wowe biba birangiye icyo gihe iyo wasinze ni kwa kundi nyine ubujura buba usambanya ibintu nk'ibyo inzoga ubundi ni ikintu kibi bajya mu busambanyi kandi ikindi cya kabiri nta ejo heza nta terambere baba bafite Eh, ni irari kandi rigendanye n'ubwihebe kandi ikindi nanone urebye urubyiruko ahenshi na kenshi urubyiruko rw'iki gihe nta mafaranga dufite ntabwo ari ibintu by'ibanga ubwo rero ayo ufashe yose make yawe nta kundi yaku- yagushimisha utabanje ku- ku- kuyamwamo akantu kunywa inzoga ntabwo bavanga abantu bose ntibareka inzoga iryo tegeko ntabwo waribona ariko hari imyaka itemerewe kunywa inzoga nanone rero mu gihe cyacu umuntu unywa inzoga ari umusore yafatwaga nk'umuntu wandavuye oya nyine ni bwa buyobe ubundi umu- umwana wananyweye inzoga ubundi ababyeyi bavuga ko ntanicyo nta kintu ngaba ateganya ko azamumarira aba yagiye kuko iyo yanyweye inzoga aba yagiye no mu biyobyabwenge byose utubi twose akadufata njyewe nyine mbona umuntu w'umugabo nyine ni umuntu ahubwo utanywa inzoga ufite imico myiza nyine wikorera akanizigama umuntu w'umugabo w'urubyiruko ni umuntu ushakisha imibereho naho umuntu ubyirukanywa uwo ntabwo aba arimo aca umurongo ahubwo ibyo ni byo nari ngiye kukubwira nari nzi ko ashobora kubikura mu kigare cy'abandi bana ariko umubyeyi kubyigisha umwana we byo sinzi ntabwo ndabyumva nanjye uburyo mbyumva hari ubwo uba ushaka umuntu runaka avuga ati uriya muntu kugira ngo mubone ngire icyo musaba akunda kunywa nzamugurira dusangire hanyuma mukureho cya kintu ntashaka kumubaza Eh, cya- urwagwa cyangwa na za nzoga bagenda- bajya banywa z'ibyuma avuga ati uriya niko akunda bijya bibaho cyane ukajya ahantu wenda hari urubyiruko ugasanga ntiwisanzemo kubera ko wowe utanywa bya bintu bo banywa Eh, bakaba banaguhinda Eh, tugirayo urabona nk'uyu mwana se yabyirukanywa ntabwo kunywa inzoga ari bwo bugabo Eh, mu ki- mu biganiro nyine inshuti mbi Eh, baba baragize inshuti mbi umukobwa we kenshi bakunda n'ibiriya nyine ba- bagira inda z'indaro abahungu ugasanga yavanye mu ishuri na minervari itabuze ashwara ari wabo ahubwo abibuta umuntu atwara atwara kubera nyine ibyo biyobyabwenge Ajya- iyo agiye mu nzoga niyo biyobyabwenge bindi n'amatabi byose biraza akiri muto
turabashimiye aba badusangije ibitekerezo byabo bamwe bati ni ubuyobe abandi bati ntacyo wakoresha amafaranga yawe utabanje gufatamo akantu aha nyine baba bavuga inzoga
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe muri studio nakiriye mugenzi wanjye christella uwicyeza aje kutugezaho ibitekerezo byanyu bimaze kutugeraho ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi christella ikaze muri studio urakoze kunyakira ese wowe ubona iyi myumvire abantu bafite ku kunywa inzoga bamwe bavuga bati utanyweye inzoga si akagabo buriya ntabwo waba utanyweye agacupa ngo wicare usangire na bagenzi bawe ngo ugire ibitekerezo bya kigabo wowe ibi ngibi ubivugaho iki icyo mbivugaho icya mbere cyo nk'uko twari turi kubivugaho ni imyumvire kuvuga ngo abafite ibitekerezo aho tubona abafite ibitekerezo si uko bose bavuga ko banywa inzoga hari n'abanywa ibidasembuye kuko iyo biza kuba ari ibyo nta- nta muntu utanywa agasembuye aha urakoze cyane christelle ariko mu kanya nahoze nahoze numva indirimbo y'umuhanzi niyo bosco iriya ndirimbo ibumbatiye ubutumwa njyane cyane ati bafitanye bifu na soda oya ntayo ntayigomba kuhaba ati ma peer pressure Eh.
ubu numbeshya nanjye ku giti cyanjye simpamya ko kuba umugabo w'ibitekerezo bizima ari ukuba wanyweye inzoga cyane cyane ko tuzi abajya bazinywa nyine zikabakura mu bagabo ntabwo turi kuvuga ko kunywa inzoga ari bibi ariko nywa mu Si bibi.
rugero bitewe n'ikigero cyawe niba utanayinywa nyine ntuyinywe ntuyinywa kandi ntibizakubuza kugira ibitekerezo rero umwanya ni uwawe watugezaho ibitekerezo bamaze kutugezaho kuri iyi ngingo twihuse hakizimana ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati kuba umuntu anywa inzoga ntabwo ari byo bigaragaza ko uri umugabo ni imyumvire idafite aho ishingiye kuba umuntu yaba anywa inzoga cyangwa ibidasembuye ntibikwiye kuba urwitwazo naho irambo na kini uherereye mu karere ka bugesera yagize ati kuba umugabo si ukunywa inzoga ahubwo ni ukugaragaza ibitekerezo byubaka abacyumva ko kunywa inzoga ariko kuba umugabo ni ukwibeshya cyane naho fredi we yagize ati kuba umuntu yakwitwa umugabo ni uko aba akora ibikorwa bifitiye benshi akamaro nawo harerimana jean paul uherereye mu karere ka nyarugenge mu murenge wa nyacyonga yagize ati urubyiruko muri ibi bihe byaguma mu rugo ntibirinde gukoresha ibiyobyabwenge n'ibisindisha bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ibi ni byo bitekerezo tumaze kwakira ariko namwe mukomeje kudukurikira mukomeze mubyohereze tuzabiheraho ubutaha claire bakomeza n'ikiganiro urakoze cyane christine ngaho genda rero usome ku mazi turasubira mu kanya utugezaho ubutumwa bwakugezeho buvuga ku kiganiro cyatambutse ubushize
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe inzobere mu mitekerereze ya muntu zivuga ko ubwonko bwa muntu bukomeza gutera imbere kugeza agejeje nibura imyaka makumyabiri n'itanu bityo ko kunywa inzoga kare bibusubiza inyuma twaganiriye na madamu usaba imana hawa inzobere mu mitekerereze ya muntu maze atubwira ko nubwo nta myaka myiza ihamye yo kunywa inzoga iriho ariko ngo byibuze hejuru y'imyaka makumyabiri ibitekerezo n'umubiri w'umuntu bishobora kwakira ingaruka yahura nazo ese ni inama ki iyi nzobere mu mitekerereze ya muntu igira abagifite imyumvire y'uko kunywa inzoga bigaragaza ko umuntu ari umugabo uyinywa abasha ku- kubasha kumenya ikigero afatiyeho aba ari uyu mugabo kuko nyine we aba abasha kubasha no gukora metirize ku giti cye kugira ngo atarengera bikaba ibibi ariko ahanini umuryango mugari nyarwanda bikoresha kubera ko iyo wayinyweye nyine igasa nk'uyigukura mu mitekerereze yawe isanzwe ituma ukora ibintu bidasanzwe kuko biragaragara yuko nyine eh, iyo ntera imaze kuba ndende icyo nagira urubyiruko ruriho inama ni ukumenya ko atari rwo butwari pe nabo bo ubwabo bakareba nk'uwagiye mu- muri ibyo bijyanye niba no kunywa inzoga n'ubisindisha cyane uyu munsi wa none harimo abo amashuri yananiye Ka- kandi dufata ishuri nk'ikintu gishobora kugufasha ejo hazaza harimo eh, abo b- uyu munsi wa none byabayeho eh, akaramata kugeza ubwo kugira ngo azave muri ibyo biyobyabwenge muri izo nzoga bisaba kugira ngo bamujyane mu bigo ngororamuco shuti muduteze amatwi mu masegonda make cyane turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri aho mukurikira ikiganiro dusangira ijambo muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye edi rwema uwashyize hamwe ibi biganiro ni fasil gabeho twese tuba